radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muri kumwe natwe muradutunga murumva ko ko mwari mumenyereye ko ibiganiro byacu ariko bitangura bitatanguye uko mubimenyereye twagize ikibazo gito c'ubuhinga bw'ivyuma ariko mukanya turizera ko kiza gutorerwa umuti kuri mikro mubagiye kubashikiriza amakuru ya kino gitondo muri kumwe na Joe Diane Ninahazwe turayahera ku yagezweho irya nino kw'isi duhereye ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Uganda aho abajeje umutekano muri ico gihugu batanguye amatohoza ku cateye umuriro wahitanye abana cumi n'umwe biga kw'ishure ry'indaro ry'abafise ingwara y'ubuhumyi umuriro wadutse mu bacagucagu bw'ejo kuwa mbere wahitanye abana bari hagati y'imyaka ine na cumi n'itatu ishure ryadutsemwo umuriro ryitwa salama rikaba riri mu karere kitwa mukono kari hagati mu gihugu ni ishure ry'abana b'abakobwa gusa muri rusangi abarimwo bari mirongo irindwi igice cahiye caryamamwo abana cumi n'indwi polisi ikavuga ko batandatu mu barokotse muri ico gice cahiye ubu ari ndembe luc uwo yesigire avugira polisi ya uganda yasiguye ko imbere y'uko imiryango imiryango murantunga y'abazize uwo muriro ironka uruhusha rwo kubashingura hazobanza gukorwa amatohoza yimbitse arimwo n'ayazokorerwa ku biziga vy'abanyakwigendera uramatari w'akarere iryo shure riherereyemwo nawe yabwiye ijwi rya amerika ko amatara y'igice cahiye azimirizwa mu cumba c'uwaraba abo bana uwo araba abo bana yarashoboye kurokoka naho bitakunze ko atabara umwana n'umwe yasiguye kandi ko nawe nyene atazi umuriro iyo wazananye umuriro wo kuri iryo shure wadutse mu gihe hari hasigaye iminsi mike ngo umuganwakazi w'ubwongereza anne ariwe mukobwa wahoze ari umwamikazi w'ubwongereza umuhisi elizabeth wa kabiri hagendera iryo shure ari kumwe n'umutambukanyi wa perezida wa uganda janete museveni kuva mu kwa mbere kuno mwaka muri uganda tuributsa ko bamaze gusha amashure menshi yamara igitera uwo muriro kiracari amayobera tukiri ku mugabane wa afurika ishami mpuzamakungu onu rikeneye uburyo bwihuta bwo gufasha abanyagihugu ba siriya ryemeza ko akaga barimwo gashobora gusongerwa isibe n'ibihe vy'imbeho bimirije kujamwo onu yitangaza ko uburyo bwo gufasha abanyasiriya ahanini bwahereye mu guhangana n'ikiza ca korera kibarizwa mu karere uh, mu burere bugera kuri cumi na bune kugera ino saha abamaze kumenyekana ko banduye ni miburiburi ibihumbi mirongo ibiri na bine mu gihe abo ico kiza kimaze guhitana bagera ku murongo umunani onu ivuga ko kugira ihangane na korera muri siriya ikeneye vyihuta miliyoni zaba mirongo itatu na zitanu z'amadolari iryo shirahamwe ntiryashize ku mugaragaro uburyo rikeneye bwo gushigikira abanyagihugu bo mu bindi abanyagihugu mu bindi bisata ico bikoze ryerekanye ariko ko abakeneye ubufasha bwihuta bagera ku miliyoni cumi na zine n'ibihumbi amajana atandatu miliyoni cumi na zibiri muri abo bakeneye ubufasha bwifungurwa abandi bagakenera ibindi vya nkenerwa ivyo biharuro onu yemeza ko biri hejuru y'ibindi vyose iryo shirahamwe ryatororokanije mu myaka cumi n'umwe iheze ayandi makenga onu yerekanye hashimikiye kuba uno mwaka myinshi mu miryango ya siriya itazoshobora guhangana n'ikibazo c'umuyaga nkuba gutyo bikazogorana no kubashuhisha amazu yabo onu isigura ko abanyagihugu ba siriya bakeneye kuzofashishwa ibikoresho vyo kwirinda imbeho biyongera ko ibice mirongo itatu ku ijana ugeranije n'abari babikeneye mu mwaka uheze igice kinini c'abo bantu kikaba kigizwe n'abana n'abagore baba mu makambi adafise uburyo bwo gushuhisha amazu umuyaga nkuba ukwiye n'amazi akwiye turacabandanye n'amakuru hagezeho hirya nino ku isi kandi n'ubu turabandaniriza ku mugabane wa afurika abatavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazina muntu muri centre afrique batera ivyatsi ingingo ya president faustin archange twadera yo gukombora umukuru wa sentare ntahinyuzwa president faustin archange twadera ejo kwa kabiri niwe yakombora madame daniel darlan abatavuga rumwe na leta namwe mu mashirahamwe yigenga bemeza ko umupfasoni yatakindi azize atari ukuba yaranse kwemeza amategeko atandukanye yaragamije guhindura ibwirizwa nshingiro kugira ngo perezida faustin archange aronke uburenganzira bwo kwitoreza manda ya gatatu abatavuga rumwe na leta n'amashirahamwe yigenga muri centre afrique bemeza ko mu gukombora madame daniel darlan mu mabanga y'umukuru wa sentare nkuru ya centre afrique president faustin archange yahunyanze ibwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro rigenda centre afrique rikavuga ko atawurenza manda zibiri mu kwicenda kuno mwaka president faustin archange yashinze umurwi uhinyanyura ibwirizwa nshingiro ushiramwo ingingo zivanaho ibiringo ntarengwa sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ishingiye ku mategeko ico gihugu yasheshe abari bagize uwo murwi imigambi yabo yigwiza na zero kuva ico gihe daniel darlan yigeze arabwagiza n'abashigikiye ubutegetsi bwa president faustin archange akenshi baramwibasira vyaba biciye mu myerekano imyamiriza canke amajambo akomeretsa bacisha ku mbuga ngurukana bumenyi leta zunze ubumwe za amerika hanaho ku mugabane wa amerika yahaye uruhusha abadiplomate bayo bipfuza kuva muri nigeria kuba barakinjura itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu risigura ko uruhusha ubwo bushikiranganji butanze bwiga umuce bw'abakozi batari mu bategetsi n'imiryango yabo iryo tangazo ritanga umuco kandi kwata ibikorwa vyo gutahukana abavyifuza bizoba naho biri uko ingingo zihamagarira abanyagihugu ba amerika kwiyubara kubw'umutekano wabo zahagumijwe co kimwe n'izihamagarira abanyamerika kwirinda kuja muri nigeria igihe cose babishoboye amerika n'ibindi bihugu vyo mu burengero birimwo ubwongereza na canada bikaba vyemeza ko amakuru bifise yerekana ko hari abihevyi bafise umugambi wo kugaba ibitero mu bibanza birimwo inyubakwa za leta amashure amasengero amaduka manini akora amashirahamwe mpuzamakungu ahari inyungu z'ibihugu vyo mu burengero n'ibindi bibanza bihurikiramwo abantu benshi muradutunga rero murumvise ko amakuru yacu y'uno munsi uko yahora atangura nuko ari hagati muyagezeho hirya no ku isi atariko muriko murayumva twagize ikibazo c'ubuhinga bw'ivyuma twizera ko kiza gutorerwa inyishu mu kanya isase muraza kuba rero muca mwumva amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari
urakoze diane nini nahazwe ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta y'u Burundi yatanguje isekeza ryo gusuzuma amahinguriro akora ibiva mu mwimbu mu gihugu cose umugambi ushaka gushikwako ni ukugira ngo amahinguriro akora ibidakwije ubuziranenge n'ayakora atabifitiye uruhusha ahagarikwe mwumvise impapuro nyinshi zikenewe muraduhangaza mudutunge muduhe umwanya wo kurondera izo mpapuro uyo ni umwe mu bafise amahinguriro mu burundi ubumwe bwa buraya bwatangaje ko bwahanaguye ibihano bwari bwafatiye umushikiranganji wa mbere mushasha w'u Burundi Gervais Ndirakobuca kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye ku yerekeye uburundi ubumwe bwa buraya bwatangaje ko bwahanaguye ibihano bwari bwafatiye umushikiranganji wa mbere mushasha w'uburundi gervais ndirakobuca kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu eroje wirikaneza araduha inkuru y'idonido mu itangazo ryasohowe n'ibiro vy'ubuserukizi bw'umwe bwa buraya mu burundi rigaca ku rubuga rwa twitter niho iyo ngingo yamenyekaniye ubwa mbere kuri uyu wa kabiri urwandiko ruto mperekeza rw'iryo tangazo rwerekana ko iyi ngingo yo gukura ibihano kuri gervais ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'u burundi yafashwe ku itariki ya mbere ku kwezi ikaba yemejwe n'akanama k'ubumwe bwa buraya ariko ingingo nyezina yasohotse kuri uyu wa mbere ubuserukizi bw'umwe bwa buraya bwavuze ko iyi ngingo ari umwimbo w'ibiganiro bikomeye hagati y'uburundi n'uwo muryango maze busezeranya gufata mu mugongo uburundi mu migambi yose n'utwigoro ico gihugu gifise mu kuzana impinduka ijwi rya amerika rikimenya ino nkuru ryahaye mikoro bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya cibitoke mu buraruko bishira uburengero bw'uburundi ahaturuka bwananzira ko buca abo twavuganya kamwemwe karabasi twe twabyakiriye neza cyane rwose biradufasha ibyo turonka mu makungu bumwe bwa buraya turabushimiye kuba bwabakuyeko ibihano turonka imfashanyo nyinshi ku buryo zivuye hanze biraturyoheye cyane kandi biratunezereje naho banezerewe karina tetsakian wo mu ishyirahamwe idhb rikora amatohoza ku burundi bavuga ko bigoye gutahura icyo ubumwe bwa buraya bwahereye ko bufatiye ingingo
turaciwe intege n'iyo ngingo y'ubumwe bwa buraya yo gukura ibihano kuri abo bantu bavugwa mu byaha bikomeye mu burundi twibaza ko ari ingingo itizwe neza idaha agaciro ukudahana kwimakajwe mu burundi biragoye no kumenya icyo ubumwe bwa buraya bwafatiye ko kubera imyitwarariko yose ibihano byari bihagaze ko iracari ya yindi ingingo yo guhanagura ibihano kuri abo bategetsi babiri bo ku rwego rwo hejuru byerekana ko uwo muryango utakitayeho na gato amabakorwa mu burundi biri mu mukenyuro wo gutera intege leta ya perezida evariste ndayishimiye umukenyuro wizwe nabi rwose Mugabe Kazim Abdul umukuru w'umugambwe IPDS Gamibanga yibaza kumwe bwa buraya bwabanje gushishoza bihagije ishyirahamwe ry'umwe bya buraya yabonye neza yuko mu Burundi hari amahoro hari umutekano riremeza yuko ibijyanye n'agatakazi na muntu mu Burundi biriko bitera imbere biriko bitsimbatara Maître Christian Ntakirutimana twari umunani rw'abanyamategeko Kaja Burundi amenyesha ko ubumwe bwa buraya busa n'ubwivuguruje gusa arabushimira ico ni ikimenyetso simusiga ico twofata ko twari preve irrefutable yuko ibyaha byo byakozwe ubumwe bwa burayi ejo ni intahe ya sasa ejo ntibazoba isura ariko jeha hakizimana twashyirahamwe forcon f riri mu bamaze imyaka irenga itandatu basaba ko bino bihano bivanwaho abibona ukundi aho tubisemera tuvuga ko nyabuna nyabuna uburundi bukwiye gukurwa ko ibihano byose kuko uravye by'ukuri hariho intambwe uburundi bwateye kandi n'amakungu akwiye kuzarashima atanazi karayenga umuhinga mu bijanye no kumenyesha amakuru asanga inyungu nini zifise umwe bwa buraya kurusha uburundi nta kuri batubwiye bati tubikuye kubera iki n'iki biboneka ko ari amabanga yabo ni inyungu zabo ariko si inyungu z'uburundi si inyungu z'abarundi na gato tartakian yibaza ko uburundi bubereye imfura ibindi bihugu byahora biterwa ubwoba n'ibihano vy'umwe bwa buraya kubwiwe nta bategetsi bazongera gusurutishwa na bene ivyo bihano umwe mu bari mu biro vy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Sandra David yabwije ujya Amerika mu butumwa bwanditse ati iyo ngingo bayifashe batatubajije bayikuye tutabisavye nayo Clementine Domontoye umushakashatsi ku mugabane wa Afrika mu Human Rights Watch yagereranije ingingo y'umwe bwa buraya n'urushi rwo mu gahanga rukubiswe abahuye n'amabi yakozwe munsi y'uburongozi bw'umushikiranganji wa mbere mu mpera z'ukwezi guheze Perezida Ndayishimiye yari yatangaje ko indongozi z'umwe bwa buraya zamusezeranije gukura ibihano ku bafasha biwe na uniyo europeyeni ati bimeze neza cyane ni ubuferisito aho mugejeje ibintu ngo mbere ngo na bya bihano individuweli ngo hasigaye ko tugira inama ya nyuma twemeza byarahejeje gusinda yambwiye ati umwe wenyine atacibuka izina niwe wenyine usanga ari ikinyarire tutazi na twebwe ibi bihano byahanaguwe byari byafashwe mu kwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byari byerekeye abajenerali babiri godefroi bizimana icyo gihe yari cegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi c'uburundi na gervain dirakobuca yari umuhanuzi mwishikira mu biro kwa perezida nkurunziza jejwe ibibazo vy'igipolisi abagabo babiri bose baturuka mu ntara imwe ya cibitoke ubugira gatatu ni generali ronard ngendakumana yahoze ari mu bayobozi b'iperereza ry'uburundi Burundi mbere yo guhunga igihugu mu 2015 byagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi uko ari batatu bahoze ari intwazangabo mu muhari w'inyeshamba z'abahutu wa CNDD-FDD ubu bemerewe kuja ku mugabane wa Buraya tankomanzi umuntu umwe ni ubumwe bwa Buraya bwagumije ko ibihano ni umukozi w'ibiro vy'iperereza ry'u Burundi yitwa Mathias Joseph Niyonzima azwi ku izina rya Kazungu ubu nawe yagirizwa kuba ari umwe mu bantu bahaye imimenyerezo ya gisirikare urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD imbonerakure haba ku butaka bw'u Burundi no hanze y'igihugu abona nabo ishyirahamwe rya buraya rikemeza ko bagize uruhara rukomeye mu kwankiriza abatavuganwe n'ubutegetsi gervain dirakobuca ubumwe bwa buraya umusanganiye nk'uko leta zunze ubumwe za amerika zabikoreye arenga ihombe bunyoni yaheruka gusubirira kuko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yakije mu mabanga zaciye zimuteza uburiri ibihano bose bagirizwa ivyaha bimwe birimwo ubwicanyi guhohotera kiremwa muntu no guhamagarira abantu gukoresha inguvu n'igikenye eloge urikaneza ijwi rya amerika urakoze eloge mu burundi kandi ejo kuwa kabiri bahimbaje umunsi mukuru wahariwe ibifungurwa ku isi umushikiranganji wa mbere yasavye abarundi gukura amaboko mu mpuzu bakitaho uburimyi bwo butunze abarundi benshi inkuru twateguriwe na desire yatungimana ni umunsi mukuru wahimbajwe mu ntara ya ruyigi mu buseruko bw'uburundi icivugo kigira giti atawusigaye inyuma tugwize umwimbu dukingire ibidukikije dufungure neza tubeho neza umushikiranganji wa mbere w'uburundi gervin dirakobuca yasabye abarundi kuvavanura n'ubunebwe bakagwiza umwimbu ihangiro rya leta mbyeyi kandi nkozi risanzwe ari uko umunwa wose uronka icyo ufungura hakaboneka n'umusesekara wo gushora ku isoko kugira ngo umufuko nawo nyene uronke amafaranga iryo hangiro tuzorishitsa dukoreye hamwe tugasengera ku mugozi umwe atakitudurumbanya atakiduca intege kandi dufatanye mu nda twese aho mu ruyigi uwo munsi mukuru wabereye abarimyi baho bamenyesha ko batunzwe n'ivyo barima ariko ko umwimbu wagabanutse cyane kandi ko bataronka ivyo bafungura kubera uruzuba abafise agatoki tugateka agatoki abafise akumbati tugateka akumbati abarimye agasheri bakarya agasheri bagaheza bakajaho fungura saa sita uvuye gukora hanyuma rero ugaheza ugasigara urondera iby'umugoroba hariho abashobora gufungura rimwe ku munsi yego ni ukuri ukaheruka nk'akayo wanyuye mu gitondo ugashobora kurya nk'utwo ku mugoroba ku buryo utaronka ibyo saa sita n'abanyagihugu bo mu ntara ya ngozi bamenyesha ko bashonje baremeza ko umwimbo wagabanutse cyane mu ntara iwabo ubu no gusuma kikaba ari ikibazo kuko ibifungurwa byazimbye cyane tubona kabisa birahanitse rwose kana guhera no ku mateke ubu igiciro kigeze ku bihumbi n'ijana umuceri ikigori yahora ari izimbuzi kambere n'icyatanu umuntu yarasuma kandi urabona rero ukibona ko amafaranga ari kabumenga aguma ata agaciro ufite inoti ibihumbi icumi ntisubira abantu ubu umukene ntakisumisha ibihumbi bibiri ageze kuri bitanu kandi ataba yayinjije ko ibyerekeye ibiciro ngaha mu isoko mpuzamahanga byaba akararo birabahinga kuko urabye nk'igiciro cy'ibiharage cyahora ku bihumbi n'amajana atanu atandatu rero tugura ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri na mirongo itanu nicyo giciro cyo kurangura kuva muri rusange ibintu byose byaraduhutse urabye nk'imiceri yahora igurwa nk'ibihumbi nka bibiri igeze kuri bitatu bitatu n'atanu ni ukuvuga ubuzima urumva ko buriko buragorana bimwe biteye ubwoba kugira abanyagihugu bashobore kugwiza umwimbu umushikiranganji wa mbere yasabye abarundi kubandanya bijukira kuja hamwe mu makoperative kugira leta ibafashe umutumba wose imiliyoni zishika cumi kugira umugambi wo gukorera hamwe mu makoperative ukomere utere imbere abenegihugu barime kandi borore kijambere kubandanya umugambi wo kuronsa ibitungwa bya kijambere abenegihugu biciye mu runani rw'abasangiye urugendo mu iterambere no kubahimiriza kororera ibitungwa mu ruhongore ako kamo k'umushikiranganji wa mbere w'uburundi abamaze guhakurikiza baremeza ko harimo akarusho piyonzopfa barushe akomoka muri komine isare intara ya bujumbura arongoye koperative y'imiryango majana umunani yishize hamwe ubu uye turavye aho tugeze muri iki gihe tugeze ku mwimbu udasanzwe abarimyi bo muri uyu mwonga benshi babinezererwa kuko nk'ubu tuvuga tuti muri uyu mwonga wacu nka twebwe turi abarimyi tuti ni nkako kabanki kacu k'amahera dufise mbere abafise ahanini kuko bose ntibangana ntibari ku rugero rumwe hari n'ushobora kwimbura mu ici rimwe akaronka amafaranga ara nk'umuriyoni kumwene mu gihugu ndibaza tuba tubona ko ari intambwe idasanzwe umunsi mukuru mpuzamakungu w'imfungurwa usanzwe uhimbaza ugenekezo rya cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi uko umwaka utashe iyo tariki ihurirana n'ishingwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na gatanu ry'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe imfungurwa n'uburimyi FAO iri shirahamwe rifise icicaro caryo mu gisagara ca Roma umugwa mukuru w'Ubutaliyano Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika tugushimire Desire tukivuga ku burundi leta yatanguje isekeza ryo gusuzuma amahinguriro akora ibiva mu mwimbu mu gihugu cyose umugambi ushaka gushikwako ni ukugira ngo amahinguriro akora ibidakwije ubuziranenge n'ayakora atabifitiye uruhusha ahagarikwe ni inkuru ya tiyerive ndayishimiye ari kigali ico gikorwa kije gikurikira ingingo ziherutse gufatirwa mu nama yahurije hamwe abarongoye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo amahinguriro abayobozi b'intara n'abayobozi b'amahinguriro mu gihe ibihingurwa na cane cane imitobe bibandanya biba byinshi ku isoko bigatera amakenga umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko hari ibitegerezwa gukorwa vuba bwango kuko bibangamiye amagara y'abantu ntidushobora kuguma hahandi ikibazo cy'amagara y'abantu nta negosiyasi ihaba dutegereza gutera intambwe amategeko arahari dukurikiza amategeko ku kintu cerekeye impapuro amahinguriro akoresha impapuro zo kwemererwa ugasanga bakoresha impapuro za magendu ni ukuri mu gisata cy'amahinguriro wosuzuma neza yosanga ibi byose biva ku giturire ko ntiwongera ingene umuntu yoshinga ihinguriro akarishinga abenegihugu babona agashora ariko ashora ibintu byica amagara y'abantu turorera watanze igiturire kugira aronke uruhushya azohahombera umuyobozi mukuru w'ikigo BBN kiraba ko atatunenge turi muri ivyo bihingurwa yavuze ko muri ico kigo hari ikibazo c'abakozi bake uburyo n'ibikoresho bidakwiye ibituma batarangura neza ivyo bashinzwe mu gihe abafise amahinguriro bo bashikiriza ko ivyo bakora ataco vyonona umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange Martin Iteretse amenyesha ko abadakurikiza amategeko bategerezwa gufungirwa bakanabihanirwa imbere y'amategeko ibice mirongo icenda n'icenda ku ijana guhingura ibyo abantu swate banwa cyangwa bafungura nka byose ibice mirongo icenda n'icenda ku ijana binyobwa kandi bigafungurirwa mu burundi ibisohoka cyane cyane saba ko amayizine de transformation amayindisi abazi ko bafise ibibazo muhagarike gukora kuko ibyo muri ko murakora tuzobisesa kandi namwe gende mubihereke mubyumve neza kuri mikoro y'abakunzi b'ijwi ry'amerika banyene amahinguriro bo basaba ko iyo ngingo yo gufungirwa yoba irabangira kugira ngo babanze batunganye impapuro zisabwa zibaha uburenganzira bwo gukora mu by'ukuri amayizine atazwi n'amategeko yaduka agakora ibyo dukora akadutukisha niyo menshi rero nagize ubwoba mu ntumbero y'uko eh, twa- turafise amadeni y'amabanki turabe n'imiburiburi bake ku gatwe kabo ku bijyanye n'impapuro nasaba nka senteya ko abapolisi n'aba- n'abagize intara bo bamenyesha ko urupapuro rwa senteya mu byo botubatse ubu rutarimo kumva ko batarazitanga numvise impapuro nyinshi zikenewe muraduhangaza mudutunge muduhe umwanya wo kurondera izo mpapuro ku igenekerezo rya cumi na gatatu ukwezi kw'icenda uyu mwaka niho ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro bwatangaje ibibujijwe n'ibisabwa mu mahinguriro y'ibiva mu mwimbu abenegihugu bihereza ibyo nabyo bigizwe ahanini n'imitobe inzoga ubuyi n'ibindi ico gihe bahawe iminsi mirongo ine n'itanu kugira ngo bene ayo mahinguriro babe bashize mu ngiro ibisabwa n'amategeko guhera kuri uyu wa kane igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi uku kwezi kw'icumi umugwi ujejwe gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'ayo mabwiriza mu gihugu hose washyizweho n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro watanguye ibikorwa by'ubwo bugenzuzi ijwi rya amerika ryavuganye kuri telefone n'umuyobozi mukuru w'ikigo bbn severesi ndayikengera ku bijanye no gushira mu ngiro ayo mabwiriza yatumenyesheje ko muri iryo sekeza hariko hakorwa intonde z'amahinguriro akora nabi n'ayakora neza aho kuri uyu wa gatanu bazotangura gufunga ayadakwije ibisabwa Eh, ni byinshi rwose usanga bija ku isoko bidakwije ibyangombwa nicyo gituma ubu leta y'u Burundi yabihagurukiye turi mu cyo twokwita kampanye yo kugira ngo ivyo bintu byose bive ku isoko ku wa kane itariki izoba igeze Eh, rero hariho umugwi uriko urabikurikirana kuva ku wa gatanu abantu badafise ibyangombwa Eh, amahinguriro yabo azoca ahagarikwa gatoya kugira babanze bisuganye ivyo bari bamaze guhingura bidakwije ibyangombwa bive ku isoko mu burundi haharurwa amahinguriro arenga amajana indwi amaze kumenyekana n'ayandi atazwi amenshi muri ayo akora mu buryo budakwije amategeko agenga amahinguriro nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro leta isigura ko bimwe mu bihingurwa n'ayo mahinguriro bishira ubuzima bw'urwaruka rwinshi mu kaga nk'uko bishikirizwa n'ubwo bushikiranganji ubwo bushikiranganji bunamenyesha ko hagiye gushirwa inguvu mu gisata c'ikigo c'igihugu kijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa sentea na bbn ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ivyahinguwe mu kubaronsa ibikoresho n'abakozi bakwiye ni mu gihe bbn yerekanye ko yari ifise abakozi badashika n'icumi bafise ubushobozi bwo gupima ubuziranenge mu gihugu hose thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
baramutse neza ku itariki ya cumi na gatatu y'uku kwezi kwa cumi komite yihariye y'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika umutwe w'abadepite ikoranye ku gitero cyo kuri capitol yafashe icyemezo cyo guhamagaza uwahoze ari umukuru w'igihugu donald trump kugira ngo ayihe ubuhamya bwe bisobanuye iki nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana uretse ubuhamya ashobora gutanga yabanje kurahira komite ishaka ko Trump ayiha n'inyandiko n'ibindi bimenyetso bitandukanye ku gitero cy'abayoboke be bagabye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol Trump ashobora kuregera inkiko arwanya iki cyemezo abahanga mu by'amategeko bemeza ko byakururana mu manza mu nkiko nyine amezi n'amezi ashobora se cyangwa ubwe ku giti cye kwanga kwitaba icyo gihe komite nayo ishobora gusaba minisitiri w'ubutabera ari nawe mushinjacyaha mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika kumurega mu rukiko icyaha cyo gusuzugura inteko ishinga amategeko minisitiri niwe wenyine wafata icyemezo cya nyuma cyo kujyana rero ikirego mu rukiko amategeko ateganya ko kwanga kwitaba inteko ishinga amategeko ari icyaha cyo kuyisuzugura gishobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka umwe n'ihazabu y'amadolari ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi ijana si ubwa mbere inteko ishinga amategeko itegetse umukuru w'igihugu cyangwa uwigeze kuba we kuyitaba abandi ni bande ijwi rya amerika mbere ya perezida trump abandi bane bonyine gusa bigeze guhamagazwa n'inteko ishinga amategeko mu gihumbi magana umunani na mirongo ine na gatandatu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yakoze amaperereza kuri daniel webster wari warabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku butegetsi bwa ba perezida john tyler wari warategetse kuva mu gihumbi magana umunani mirongo ine na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo ine na gatanu na john quincy adams wari warabaye umukuru w'igihugu kuva mu gihumbi magana umunani na makumyabiri na gatanu kugera mu gihumbi magana umunani na makumyabiri n'icyenda inteko yaregaga webster gukoresha nabi umutungo wa leta yahamagaje rero tyler na adams kugira ngo bayihe ubuhamya bwabo kuri icyo kibazo Tyler yaritabye naho Adams we ntiyitabye ariko yatanze ubuhamya bwe mu nyandiko amaherezo Webster yaje kuba umwere mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu inteko ishinga amategeko yahamagaje perezida Harry Truman amaze igihe gito cyane avuye ku butegetsi yabaye umukuru w'igihugu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu inteko yamuregaga ko yari yarahaye akazi mu nzego za leta umuntu yari azi neza ko yari maneko w'icyari repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete Truman yanze kwitaba none inteko ishinga amategeko irabyihorera ntiyamukurikirana birangirira aho ngaho ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane perezida richard nixon yabaye umukuru w'igihugu wa mbere na mbere n'uwa nyuma kugeza ubu wahamagajwe n'inteko ishinga amategeko akiri ku butegetsi yashakaga ubuhamya bwe ku cyiswe urukozasoni rwa waragate aho yanekaga abatavuga rumwe nawe bo mu ishyaka ry'abademokarata ntiyitabye ariko yatanze inyandiko n'ibindi bimenyetso inteko yamwakaga ariko amaze kubitegekwa n'urukiko rw'ikirenga perezida nixon yaje kwegura amezi ane nyuma yaho ku itariki ya cyenda y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane muri make iyo inteko ishinga amategeko n'urwego nyubahirizategeko bafitanye ikibazo bombi bitabaza ubucamanza bukabakiranura kandi bose bakubahiriza ibyemezo byabwo bya nyuma nguko uko demokarasi ya leta zunze ubumwe za amerika ikora nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza rero mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika